iyi mwumva ni radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda nshuti banywanyi ndabashuhuje mwabonye butandukana muri kumwe na thomas kamirindi mu rwanda turavugira kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu mu karere ka kisoro muri uganda muradukurikira kuri fm mirongo inani n'umunani n'ibice icyenda ya radiyo ijwi riyobora voice of muhabura mu burundi turi ku mirongo migufi metero makumyabiri n'eshanu metero mirongo itatu n'imwe na metero mirongo ine n'imwe aha mu burundi nyine urukiko rurinda iremezo ry'itegeko nshinga rwaraye rutangaje burundu ibyavuye mu matora yo ku itariki ya makumyabiri umukandida wa wiprona mu itora ry'umukuru w'igihugu gaston sindimwo yabyakiriye ate ku bwacu rero twebwe sentare ni sentare iriho y'igihugu kandi sentare y'igihugu iciye urubanza ruca ruba ruja mu ngiro twebwe dufata ibyo sentare yashikirije gaston sindimwo asanzwe ari visi perezida wa mbere wa repubulika ucyuye igihe izindi ngingo u rwanda na uganda basubiye mu biganiro naho muri leta zunze ubumwe za amerika abaturage bakomeje imyigaragambyo yo kwamagana urugomo rwa polisi ku birabura ni mu kanya mugume ku maradiyo yanyu cyangwa kuri youtube voa radiyo yacu nshuti tubanze tubagezeho amakuru avugwa hirya no hino ku isi twayateguriwe kandi turayagezwaho na fideli niyongabo urakoze thomas muri leta zunze ubumwe za amerika abantu amajana n'amajana bari mu cunamo bateye iteka ku munsi wa kane george floyd mu birori vyo kumwibuka vyabereye mu gisagara ca minneapolis muri leta ya minnesota abo bantu barimo umumenyeshabutumwa a shapton urupfu rwa george floyd igihe yari mu minwe y'igipolisi ku munsi wa mbere w'indwi yeze vyatumye haba imyiyerekano yo kwiyamiriza inyifato y'ubunyamaswa y'igipolisi n'akarenganyo gafatiye ku ibara ry'urukoba mu bice bitandukanye vy'igihugu ibirori vyo kumwibuka vyatangiye igihe umushingwamanza w'umuryango wiwe benjamin crump yasaba abagize uwo muryango kwigira imbere y'abandi mu kibanza barimwo kugira bashikirize amajambo baravuze ukugena imigenderanire hagati yabo nawe yari imaze igihe bakiri abana ukugene bakuranye n'ukugene bari abagenzi cyane benjamin crump yavuze ko urugamba rwo guharanira ubutungane ruri mu rugamba rwo gufasha amerika kuba igihugu c'abanyamerika bose igihe yafata ijambo mu menyeshabutumwa al shapton amaze igihe aharanira agateka k'abirabure muri amerika yaravuze ku kugene ubutungane butunganijwe mu gihugu yavuze ko bunigira muri menshi abanyamerika b'abirabure ikibanza ibirori vyo kwibuka george floyd vyabereyemwo cakira mu bisanzwe abantu igihumbi yamara ico kibanza cakiye amajana atanu kubera ikiza c'umugera wa corona mu budagi naho chancelier angela merkel yariyamirije ku munsi wa kane yicwa rya george floyd merkel yatangaje ko george floyd yagandaguwe kandi ko ikumira rifatiye ku ibara ry'urukoba ari ikintu kigaritse cyane yatangaje ko abanyamerika biciyemo ibice bifatiye ku ibara ry'urukoba abajijwe ku ruhara rwa perezida wa amerika donald trump abajijwe ku ruhara rwa perezida wa amerika donald trump mu ruhagarara ruri mu gihugu muri iki gihe merkel yavuze ko mu gihe we agerageza guhuza abantu arondera kubanywanisha uburyo Trump avyifatamwo mu bijanye na politike budahuriweko na bose. Merkel n'umuntu yamye anebagura inyifato ya Trump harimwo kuba yamwigendako ku bijanye no gukorana n'amakungu. tuze mu karere ka afurika aho ishyirahamwe rigezweho amagara y'abantu ku isi oms ryatangaje ko abandi bantu babiri banduye umugera wa ebola mu ntara ya equateur mu burengero bwa repubulika ya demokarasi ya congo iryo shyirahamwe rimenyesha ko ebola yatandukiye akarere gashasha kari ku birometero ijana na mirongo itanu umuntu wavuye mu gice kibonekejemwo abantu batandatu bafise uwo mugera ku munsi wa mbere abategetsi ba kongo bemeje ibipimo vyerekana ko abantu bane bahitanywe na ebola mu gisagara ca mbandaka kiri mu burengero bw'igihugu kongo yari yiteguye gutangaza muri uku kwezi ko yaranduranye n'imizi ebola ebola yaradutse mu gisagara ca mbandaka mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'umunani abantu mirongo itatu na batatu barahitanywe n'iyo ndwara ku munsi wa gatatu abakozi bo mu gisata c'ubuvuzi bagera kuri mirongo itanu b'ishirahamwe oms n'abandi bakorana barashitse mu gisagara ca mbandaka bafise ibipimo ibihumbi bitatu n'amajana atandatu vy'incandago za ebola hamwe n'ibindi n'ibindi bikoresho vyo gupima uwo mugera ikigo kijejwe kugwanya no kwirinda indwara muri afurika catangaje ku munsi wa kane kw'ibihugu vyo muri afurika vyaronse ibikoresho vyo gupima umugera wa korona imiliyoni mirongo icenda mu kiringo c'amezi atandatu ico kigo casavye amareta n'abatanga imfashanyo kongereza ubushobozi bwo gupima abantu mu karere ka afurika mu buryo bwihuta bushoboka umuyobozi w'ico kigo john kingasong yatangaje ko bakeneye kongereza igikorwa cyo gupima covid cumi n'icyenda mu maguru masha yamenyesheje ko impande zose zitegerezwa kubigiramwo uruhara ngengasong yarashikirije umugambi mushasha ugenewe kwihutisha igikorwa cyo gupima abantu umugera wa korona muri afurika naho akarere ka afurika karonkejwe ibikoresho bitari bike byo gupima covid cumi n'icyenda haracakenewe ibindi bikoresho bigera ku miliyoni mirongo ibiri na zitanu kugira ngo urugero rwo gupima uwo mugera rungane n'urugero rw'ibihugu vy'iburaya tukivuga ku vyerekeye ikiza c'umugera wa corona leta y'igihugu ca senegal yatangaje ku munsi wa kane ko izokorosha buhoro umukwabo wari washizweho wo kuva mu bucagucagu gushika ku muhingamo yari yashizeho inyuma y'uko abari mu myerekano ku mugwa mukuru dakar baturiye ibigata vy'imodoka bongera batera amabuye mu ntumbero yo kwiyamiriza amabwirizwa yashizweho haheze hafi y'amezi atatu yo kuziririza abanyagihugu kuva mu ngo zabo kubera ikiza c'umugera wa corona uruhagarara rwabaye mw'ijoro ryo ku munsi wa gatatu ku mugwa mukuru dakar rwakurikiye urwabereye mu gisagara ca tuba ijoro ry'imbere yaho aho abantu baturiye rusesabaniha batera amabuye bongera barasahura inyubakwa za leta naho muri sudani abagize urwego rw'ishyirahamwe mpuzamakungu onu rujejwe kubahiriza amahoro n'umutekano ku isi baremeje atanu umwe avuyemwo ivyerekeye kurangiza igikorwa co gucungera umutekano c'inteko za onu n'inteko z'umuryango w'ubumwe bwa afurika mu ntara ya darfur iri mu burengero bwa sudani ico gikorwa kizosubirirwa n'ikizoshimikira ku kiringo kizoshikana kuri demokarasi muri ico gihugu nta tariki urwego rwa onu rujejwe amahoro n'umutekano ku isi rwashizeho kw'irangira ry'igikorwa c'izo nteko zizwi ku izina rya unamid
fideli niyo ngabo urakoze kutugezaho ayo makuru yo hirya no hino ku isi iyi ni radiyo ijwi rya amerika ivugira washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda mudukurikire no kuri interineti wa eshatu akadomo radiyo yacu voa akadomo com kuri youtube na facebook voa radiyo yacu amakuru mu biyaga bigari mu burundi urukiko rurinda iremezo ry'itegeko nshinga cour constitutionnelle rwaraye rutangaje burundu ibyavuye mu matora yo ku itariki ya makumyabiri y'ukwezi gushize rwemeje ko ishyaka cndd ryatsinze amatora y'umukuru w'igihugu n'ay'inteko ishinga amategeko ku buryo budasubirwaho bityo ntabwo icyiciro cya kabiri cy'amatora kikiri ngombwa mugenzi wacu pierre claver niyo nkuru araduha inkuru irambuye umukuru w'igihugu agiye kurongora burundi mu myaka indwi iri imbere ni evariste ndayishimiye ivyo byatangajwe na sentare yubahiriza ibwirizwa shingiro iyo sentare yemeje ko uwo mukandida w'umugambwe uri ku butegetsi yatsinze amatora y'umukuru w'igihugu ku bice mirongo itandatu n'umunani n'uduce mirongo irindwi ku ijana mu kibanza ca kabiri haza umukandida agatongwasa w'umugambe sanel ku bice mirongo ibiri n'umunani n'uduce mirongo icenda n'umunani ku ijana hanyuma mu kibanza ca gatatu hari umukandida w'umugambwe iprona gaston sindimwo ku gice kimwe n'uduce mirongo itandatu na dutatu ku ijana sentare yubahiriza ibwirizwa shingiro yatangaje ko aya matora matora yabaye itariki mirongo ibiri z'ukwezi guheze yagenze neza mu mutekano no mu ituze iyo sentare yateye ibyatsi ibirego byari byashikirijwe n'umugambi senel wavuze ko wibwe amatora ko ahubwo ari umukandida wawo agatongwasa yari gutahukana ikibanza ca mbere c'umukuru w'igihugu abacamanza indwi bagize iyo sentare bavuze ko ivyo birego vya gatongwasa bidafashe kandi ko atashingiro bifise nul et de nul effet mu gifaransa n'inama y'abepiskopi katolika yari yashikirije ibirego n'utunenge indorerezi za katolika zabonye mu biro vy'amatora bigera ku majana atatu mu gihugu naha sentare yubahiriza ibwirizwa shingiro yavuze ko ayo mahinyu adafashe ico bikoze iyo sentare yarenganuye abacingamateka batatu b'abagore uwo mu ntara ya kayanza na babiri bo mu ntara ya bujumbura harimwo umwe yari ku rutonde ariko mu nyuma agafatirwa mw'ijenda muri komine mugongomanga intara ya bujumbura agafungwa maze amatora yose akaba yabaye ari mu mpimba sentare yubahiriza ibwirizwa shingiro yabasubije ku rutonde rw'abashingamateka iyo sentare yavuze ko naho utunenge tutabuze atatwo tuma amatora asubirwamwo tuhari ndetse ko atari n'igice cya kabiri deuxième tour gikenewe kuko umukandida wa mbere yarengeje ibice mirongo itanu ku ijana mu matora y'abashingamateka naho nyene sentare yubahiriza ibwirizwa shingiro yamenyesheje ko umugambwe uri ku butegetsi CNDD-FDD ari wo watahukanye intebe nyinshi mu nama nshingamateka ku bice mirongo itandatu n'umunani ku ijana hagakurikira umugambwe SNL n'ibice mirongo ibiri na bibiri n'uduce mirongo ine na tubiri ku ijana hanyuma umugambwe UPRONA ufise ibice bibiri n'uduce mirongo ine na dutatu ku ijana ibi bisigura ko umugambwe uri ku butegetsi uzoba ufise abashingamateka mirongo umunani na batandatu seneri nawo abashingamateka mirongo itatu na babiri umugambwe iprona babiri ubwoko bw'abatwa nabwo bugira abashingamateka babiri itegeko rigenga amatora mu ngingo yaryo ya mirongo irindwi na gatandatu rivuga ko ibitigiri bitangajwe na sentare yubahiriza ibwirizwa shingiro biba ari ntabanduka kandi ntasubigwamwo ubutavyemeye nta yindi sentare afise yo kwituramwo mu gihugu kiretse sentare nkuru y'umuryango wa afurika y'ubuseruko ease iyi ni nayo agatongwasa yamaze kumenyesha ko azokwitura mu gihe sentare zose zo mu burundi zitomutunganiriza ku birego vyiwe iyi sentare yo muri ease no mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu yari yakiriye ibirego nk'ibi vyatanzwe n'amashirahamwe yigenga yasaba ko ico gihe ko amatora yohagarikwa n'ivyayavuyemwo vyose kuko ku bwayo amatora yari yabaye mu ntureka hanyuma sentare yubahiriza ibwirizwa shingiro yemeza ibitigiri biciye ku biri n'amategeko sentare ya ease inyuma y'imyaka itatu yarahebuje ayo mashirahamwe yigenga ko idashobora kuvuguruza sentare yubahiriza ibwirizwa shingiro ku ngingo iba yafashe hatagihindutse umukuru w'igihugu mushasha azorahirira amabanga yiwe mu kwezi k'umunani kuza Pierre Claver niyo nkuru Kigali ku bwijwi ry'Amerika tukivuga kuri iki cyemezo cy'urukiko rurinda iremezo ry'itegeko nshinga mu burundi rwategetse rero ko umukandida evariste ndayishimiye wa cndd fdd ari we watowe ku mwanya w'umukuru w'igihugu cy'u burundi ese usanzwe ari visi perezida wa mbere akaba n'umukandida w'ishyaka rya uprona gaston sindimwo yabyakiriye ate nibyo mugenzi wacu frederic nkundikije yamubajije ubwa mbere ntitwongere yuko twebwe kuva mu guseniye umenyesha yuko ibyavuye mu matora twavuze ko tubyakiriye hanyuma dusaba yuko uwo akaryanwa muhogo yo kwitura sentare yubahiriza ibyo shingiro hanyuma iyo sentare twebwe yaciye urubanza uko yaruciye twebwe sentare y'igihugu ni sentare abantu bose bitura ibintu rero biciye muri sentare twebwe twakira ingingo ya sentare uko yashyikirijwe iyo sentare yavuze ko ibirego byose byashyikirijwe n'umugambwe cnl wa agatorwasa abirego bitagira ifatiro iyo ngingo mwebwe mwayifashe gute ubwa mbere twebwe ntituri sentare mbere n'ibyo baraba nabyo tuba tuzi n'ibyo baturutse nabyo twabonye nicyo gituma twebwe atacyo twabivuga ko kuko tutari sentare twafashe gusa ibyo sentare yashyikirije hanyuma akaba ari izindi nzira ziriho zo kwitura ibyo biraba abashikirije urubanza ku bwacu rero twebwe sentare ni sentare iriho y'igihugu kandi sentare y'igihugu iciye urubanza ruca ruba ruja mu ngiro twebwe dufata iyo sentare yashikirije ariko murazi ko abanyapolitiki batavuga rumwe na leta batari bake bavuga ko iyo sentare yegamiye eka yegamiye ku ruhande rwa leta ya Burundi aho muhavuga kwiki bose numva uvuze batavuga rumwe na nande nande kuko nabyo ndi mukandida na mukandida urumva sentare imaze kujaho ni ukuvuga sentare imaze kwemezwa ikiba sentare y'abarundi bose ni ukuvuga rero ni nk'uko umukuru w'igihugu agiye gutwara igihugu twaramusabye yuko atwariye abarundi bose abamutoye n'abatamutoye sentare rero imaze gushingwa ikajyaho igakora aba ari sentare y'igihugu uyemera utayemera aba ari sentare y'igihugu nta yindi nzira iriho atari gukwiza ingingo ya sentare umugambwe cnl waratangaje ko mu gihe iyo sentare itotanga inyishu iwushimishije yoca yitura sentare yo mu bihugu bya afurika mu museruko eyase aho hoho mwebwe muhabona gute twebwe bwa mbere niho tubaza ibyo seneri yavuze ibyo tubaza ibyo iporona yavuze kuko ibyo seneri yavuze cyangwa izokora byega seneri ntibyega umugabo wadasigana iporona inzira nyakuri ku bwanyu mubona iyo wiha inzira nyakuri ni uko ubwa mbere tugomba turabona umutekano hakaba hari izindi nzira zishoboka cyane babona zishobora gukurikizwa mu nzira y'amahoro n'umutekano twebwe nta ngorane biriho icyo twanga gusa ni uko abarundi basubira gukurikira ubwije abarundi basubira kuja mu matati amatati tutazi n'aho yoherera nicyo gituma twe dusaba tuti bakurikiza ingingo za sentare zashikirijwe hanyuma ushobora kwitura izindi sentare babona twebwe mu mugabo wa sentare twabuze tuti twebwe uko byaciwe uko uko byashyikirijwe tubyakira uko kugira ngo twubakire abarundi bose kandi tubasaba abatsinze tubakeza tuba tubakeza tubasaba yuko bahora iby'amatora birangiye haje ineza y'abarundi bose y'abarundi bose niyo tubitezeho mu kanya gatoya cyane rwose mwihweje ibirego byashyikirijwe n'abarya n'abariya aho twavuga cyane cyane ishyirahamwe ry'abasenyeri reka n'iyindi migambwe itari mike mwihweje ibyo birego byose murabona ko sentare yacishije aho ukuri kuri noba ngiye gufata urubanza rwa sentare nkavuga ibyo sentare kandi ntari umucamanza twe birumva iminsi yose niko byaba bigenda uwitwaye n'uwitwariwe uwutsinzwe yamavuga ko byagenze ubu cyangwa byagenze rero rero sinofata ngo abaca nk'abandi nasaba yuko iyo sentare ikurikije amategeko nibaza nimba yarisomye yakurikije amategeko yakurikije ibyo babonye ibirego mugabo twebwe ntitwofata ingingo tuti sentare yagize nabi kandi tutabacamanza gaston sidimwo visi perezida wa mbere w'uburundi murakoze ku kiganiro mwahaye iradiyo ijwi ry'amerika turabashimiye namwe kuba akanya muduhaye radiyo ijwi ry'amerika mu kirundi n'ikinyarwanda ibyo rero byari ku matora y'uburundi yemejwe burundu ko cndd fdd ariyo yayatsinze mu rwego rw'umukuru w'igihugu no mu rwego rw'inteko ishinga amategeko u rwanda na uganda nabo baraye basubukuye ibiganiro byo gukemura ibibazo biri hagati y'ibihugu byombi buri ruhande rwongeye kwerekana ibirego bishinja urundi mugenzi wacu asumita kaboyi yakurikiranye iby'iyi nama mu kiganiro gito minisitiri w'ububanyi n'amahanga w'u rwanda dr vincent biruta yagejeje ku itangazamakuru nyuma y'uko inama yahuzaga intumwa z'impande zombi ishoje imirimo yayo yavuze ko muri iyi nama nta myanzuro yanditse yabonetsemo minisitiri w'ububanyi n'amahanga w'u rwanda yishimiye ko igihugu cya uganda cyemeye kurekura abanyarwanda ijana na mirongo itatu bari bafungiye iwabo minisitiri biruta akemeza ko ari intambwe nziza ariko agashimangira ko inzira ikiri ndende icya mbere twababwira ni uko igihugu cya uganda cyongeye kwemeza ko mu ntangiriro z'icyumweru gitaha abanyarwanda bagera ku ijana na mirongo itatu bazarekurwa ibyo ni byiza imyanzuro ni iyo ngiyo mbabwiye muri rusange nta nyandiko yihariye twakoze ariko twashimye ibimaze gukorwa tubona ibindi bigikeneye gukomeza gukorwa ibyo ngibyo by'itangazamakuru riharabika ibyo ngibyo by'ifatwa rya hato na hato ry'abanyarwanda si u rwanda gusa rushinja igihugu cya uganda kutagira ubushake mu gutuma umubano w'ibihugu byombi wongera kugaruka mu buryo ko n'igihugu cya uganda mu ijwi rya minisitiri w'ububanyi n'amahanga wa uganda sam kutesa yasomye urutonde rurerure rw'ibyo igihugu cye gishinja leta y'u rwanda ku isonga yasomye amazina anyuranye avuga ko ari ay'abagande bagiye bikirwa mu rwanda mu bihe bitandukanye ndetse agira n'ibinyamakuru bikorera mu gihugu imbere yashinje guharabika isura y'igihugu cye minisitiri kutesa yavuze ko hari n'abagande bafungiye mu rwanda abayobozi b'u rwanda batigeze bashyira ku rutonde ariko minisitiri w'ububanyi n'amahanga w'u rwanda yemeza ko bagiye gushakisha amazina yabo nabo bakazabagaragaza niba koko bahari hari urutonde twabahaye rw'abantu bafungiye mu rwanda ku byaha binyuranye ariko nabo bavugaga ko batekereza ko hari abo bamenye tutashyize kuri urwo rutonde utundi twarwakiriye tuvuga ko tugiye kureba n'abo ngabo dushobora kuba tutarashyize ku rutonde ariko tunababwira ko mu by'ukuri kugira ngo n'urwo rutonde rushoboke bashobore no kubona ko hari abashobora kuba bataruriho ni uko twebwe twubahiriza ibyo amategeko mpuzamahanga ateganya yuko mu gihe hari umunyamahanga ufungiye nko mu rwanda abahagarariye icyo gihugu mu rwanda tubaha uburenganzira bwo kubageraho bakabamenya rero turabyubahiye ibyo twabasabaga ni uko nabo badukorera nk'ibyo ngibyo niba hari abanyarwanda bafungiye muri uganda kubera ibyaha bitandukanye kuko birashoboka byakorwa mu buryo bwubahirije amategeko bagahabwa uburenganzira bwo gusurwa n'abahagarariye u rwanda muri muri uganda iyi nama yabaye mu buryo bw'ikoranabuhanga kubera icyorezo cya covid cumi n'icyenda ku butumire bwa guverinoma ya uganda usibye intumwa z'ibihugu by'u rwanda na uganda zari zitabiriye inama yanitabiriwe kandi n'abahagarariye intumwa z'ibihugu by'abahuza barimo minisitiri w'ububanyi n'amahanga wa ngora tete antonio na minisitiri w'intebe wungirije wa repubulika ya demokarasi ya kongo gilbert kankonde asumta kaboyi ijwi ry'amerika i kigali tuve mu biyaga bigari tujye muri leta zunze ubumwe za amerika ubushinjacyaha bwa leta ya minnesota muri leta zunze ubumwe za amerika nyine burarega abapolisi bane ibyaha by'ubuhotozi n'ubufatanyacyaha mu rupfu rwa george floyd ariko ntibyahagije abaturage bakomeje imyigaragambyo hirya no hino mu gihugu bamagana urugomo rukabije rw'abapolisi ku birabura ubwa mbere nyuma y'urupfu rwa george floyd umushinjacyaha w'imineyapolisi yashinje umupolisi w'umuzungu derek chauvin icyaha cy'ubuhotozi atari yagendereye chauvin niwe watsikamiye umwirabura george floyd n'ivi ku gakanu mu mujyi wa minneapolis muri leta ya minnesota mu burengerazuba bwo hagati bw'igihugu ku itariki ya makumyabiri na gatanu y'ukwa gatanu gushize abandi bapolisi batatu bari kumwe na chauvin birukaniwe rimwe nawe ku kazi nyuma y'urupfu rwa floyd ariko barakomeza baridegembya ejo kuwa gatatu nabo batawe muri yombi barafungwa ku cyemezo cya minisitiri w'ubutabera wa minnesota keith erison ari nawe mushinjacyaha mukuru w'iyi leta we yafashe kandi icyemezo cyo guhindura icyaha agiha ubundi buremere buruta ubwa mbere ashinja derek chauvin icyaha cy'ubuhotozi yagambiriye ariko atari yateguye kimuhamye chauvin ashobora gukatirwa igifungo cy'imyaka igera kuri mirongo ine mu gihe icyaha cya mbere yabanje gushinjwa cyo cyashoboraga gutuma afungwa kugera ku myaka makumyabiri n'itanu keith erison ashinja ubufatanyacyaha bariya abapolisi bandi batatu bari kumwe na chauvin ariko nabo bashobora guhabwa igihano kimwe na mugenzi wabo baramutse batsinzwe mu rukiko gufunga kw'aba bapolisi bane bashinjwa urupfu rwa floyd ntibyabujije abaturage gusubira mu myigaragambyo ahubwo ku bwinshi kurusha mbere muri rusange imyigaragambyo nanone yabaye mu ituze mu gihugu ku munsi wa kabiri wikurikiranyije bitandukanye n'icyumweru cya mbere cy'imyigaragambyo yakurikiye urupfu rwa floyd cyaranzwe no kurasa gusahura kumenagura no gutwika henshi abapolisi uyu munsi birengagije ko abaturage barenze ku mategeko y'umukwabo muri california mu burengerazuba bw'igihugu icyamamare muri nba irushanwa rya basketball muri amerika stephen curry yari kumwe n'abantu uruvunganzoka mu ituze no mu yindi mijyi minini nka new york abantu amagana n'amagana bishimiye ibirego bishya ku bapolisi bashinjwa urupfu rwa floyd abantu amagana n'amagana kandi baraye ku kiriyo n'amasengesho bamwe n'amarira menshi mu muhanda neza neza aho floyd yiciwe afite imyaka mirongo ine n'itandatu abo mu muryango we nabo bari muri iki kiriyo umuhungu wa george quincy mason floyd w'imyaka makumyabiri n'irindwi yarapfukamye ejo nimugoroba arasenga maze nyuma ashimira abantu bose bigaragambya mu gihugu cyose kubera umubyeyi we n'ikiniga cyinshi yaravuze ati nta kindi dusaba ni ubutabera gusa nta muntu wakagombye kubaho adafite papa we mu murwa mukuru w'igihugu washington dc naho abantu batabarika baraye bakoze imyigaragambyo mu mahoro baririmba ngo no justice no peace ni ukuvuga ngo nta butabera nta mahoro cyangwa ngo black lives matter bisobanuye ngo ubuzima bw'abirabura bufite agaciro hafi y'ingoro y'umukuru w'igihugu maison blanche abigaragambyaga barapfukamye imbere y'abapolisi bari biteguye guhangana nabo baririmba indirimbo yitwa amazing grace babwira abapolisi bati ntituva guhangana bipfiramo gutyo ariko ntihabura abanyuranya n'abandi muri new york umuntu yaturutse umupolisi inyuma amujomba icyuma mu irugu abandi bapolisi babiri barashwe n'abantu bataramenyekana nk'uko ikigo ntaramakuru ap cyo muri leta zunze ubumwe za amerika kibitangaza abantu bamaze gupfa bazira imyigaragambyo ku buryo butandukanye bazwi ni cumi na babiri abamaze gutabwa muri yombi hose mu gihugu bararenga ibihumbi icumi buri myigaragambyo yose igira ijambo ry'insanganyamatsiko rihuza bose iyi myigaragambyo ku rupfu rwa george floyd imaze nayo kubona ijambo ryayo ni umubare umunani utudomo tubiri mirongo ine na gatandatu iminota umunani n'amasegonda mirongo ine n'atandatu nicyo gihe derek chauvin yamaze yamutsikamiye n'ivi ku gakanu aryamye ku nda amaboko aboheye inyuma mu mugongo n'amapingu mu mujyi wa boston umurwa mukuru wa leta ya massachusetts mu majyaruguru y'uburasirazuba bwa leta zunze ubumwe za amerika n'itakoma muri leta ya washington ku nkengero z'inyanja ya pasifika mu burengerazuba bw'igihugu abantu benshi bakora imyigaragambyo baryama mu mihanda bubitse inda amaboko inyuma mu mugongo bigana neza neza uko floyd yapfuye ameze bakamara iminota umunani n'amasegonda mirongo ine n'atandatu televiziyo viacom cbs ifite icyicaro gikuru mu mujyi wa new york yahagaritse ibiganiro byayo byose itambutsa videwo itarimo amajwi yo kuzirikana george floyd iminota umunani n'amasegonda mirongo ine n'atandatu ikigo cy'ikoranabuhanga cy'igihangange google cyasabye abakozi bacyo gufata umwanya w'iminota umunani n'amasegonda mirongo ine n'atandatu bacecetse nk'uko umuyobozi mukuru wa google sundar pichai yabibandikiye mu ibaruwa ni uburyo bwo gutekereza akarengane george floyd yazize ndetse atari we wenyine gusa n'abandi benshi nka we izi ni zimwe mu ngero nyinshi z'ukuntu umubare umunani utudomo tubiri mirongo ine na gatandatu hejuru ya black lives mara urimo uhuza abantu bose bigaragambya ku buryo butandukanye kubera urugomo rwabaye karande rwa polisi kubirabura muri leta zunze ubumwe za amerika radiyo ijwi rya amerika yabaye igisubizo cyacu radiyo ijwi rya amerika yo yabaye igisubizo cyacu mu gutera igihugu cy'uburundi yabaye igisubizo cyacu mu gutanga ijambo mu banyagihugu yo yabaye igisubizo cyacu yaratanze ijambo abarundi turiruhutsa mu gushikiriza icyo tubona turayaga tugahuzayo ku ijwi rya amerika radiyo ijwi rya amerika yabaye igisubizo cyacu radiyo ijwi rya amerika yo yabaye igisubizo cyacu mu guterera igihugu cy'uburundi yabaye igisubizo cyacu mu gutanga ijambo mu banyagihugu yo yabaye igisubizo cyacu ifise abakozi b'akarorero batanga amakuru ahumuriza baratanga ijambo kuri bose yo batavangura mu myaka imaze isamirana ibyize gusa nibyo byayiranze n'ibiri imbere nta nkeka twizere ko izorushiriza radiyo ijwi rya amerika yabaye igisubizo cyacu radiyo ijwi rya amerika yo yabaye igisubizo cyacu mu guterera igihugu cy'uburundi yabaye iyi ni radiyo cyacu.
ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda nshuti banywanyi naha aya makuru yo muri aka kanya ahumurije twayabateguriye kandi twayabagejejeho jye na bagenzi banjye bose dufatanya hano i washington dc turi buri wese iwe mu rugo iwe nyine mu rwego rwo kwirinda icyorezo cya virusi ya korona mugire umunsi mwiza namwe mwirinda iki cyorezo murakarama
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.